radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye amagambo yanditswe n'umuhungu wa perezida museveni liyetona general muhozi kene rugaba ku rubuga rwe rwa twitter akomeje gukurura impaka mu karere hari aho yavuze ko we n'ingabo ze bashobora gufata nayirobi mu gihe cy'ibyumweru bibiri turahamagara umunyamakuru umukuru w'ijwi ry'amerika i kampala iginashusi bahizi ambasade y'uburundi muri uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'uburundi impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi zisunga amategeko y'igihugu c'uburundi ngaha zisunga amategeko ya uganda hanyuma UNHCR igaca ikora igikorwa ca protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi ngaha mu ikambi zirahari ivyo kuvuga ngo impunzi ibikorwa vyazo bitunganywe na ambasade y'uburundi biragoye cyane biragumye umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya nakivale ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana Aloyize wiriweho mwiriwe neza veniste tuyahere mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba adf barishe abantu cumi na batatu barimwo abasirikare ba leta batatu mu gitero bakoze mu buseruko bw'icyo gihugu abategetsi bavuze ko adf yateye igisagara ca beu manyama kiri mu ntara ya beni mu ijoro ryo ku munsi w'imana umukuru wa sosiyete sivile muri ako gace kinose katuwo yavuze ko hapfuye abantu cumi na batatu mu biharuro vy'imfatakibanza avuga kandi ko harimwo umusirikare wa leta w'ipete rya komanda tukiri muri ako karere nyene ariko mu gisata c'impunzi leta ya uganda hamwe n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr bavuga ko ukwiyongera kw'impunzi zihunga muri repubulika ya demokarasi ya kongo biriko biratandukanya imiryango kandi bituma imfashanyo zikeha hcr ivuga ko abategetsi bayo bari biteguriye gufasha impunzi ibihumbi mirongo itandatu n'umunani z'abakongomani zari zitezwe muri uganda ariko ko zishobora kwiyongera inshuro kabiri zigashika ku bihumbi ijana na mirongo itanu gushika mu mpera z'uyu mwaka matthew crenstil aserukira hcr muri uganda yavuze ko bigiye kutazoborohera gufasha izo mpunzi impunzi z'abakongomani zihunga zica ku mupaka wo mu gice cy'uburengero bwa uganda bahunga intambara igiye gukwiza umwaka hagati y'abagwanyi ba m23 n'inteko za leta ya kongo
washington ijwi ry'amerika nayo mu karere k'ihembe rya afurika abantu mirongo ibiri barishwe mu bitero bitatu vy'amabombe yatezwe mu modokari ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca beledweyne kiri hagati muri somaliya mu bishwe n'izo bombe harimwo abategetsi babiri baserukira leta muri ako karere ababibonye igihe vyaba bavuze ko imodokari zibiri zari zirimwo ibisasu biturika zaturitse mu masaha y'agatondo iya gatatu iturika inyuma ya saa sita komiseri mukuru w'igipolisi muri ico gisagara ca beledweyne bishale hussein jimale yaremeje ico gitero yongerako ko abantu baharurwa mu macumi bahakomerekeye yavuze ko iki gitero cyateguwe na al shababu kandi ko abategetsi benshi abasivile hamwe n'abasirikare bapfuye ibi bitero bikozwe inyuma y'umunsi umwe leta ya somaliya itangaje ko yishe umukomanda wa al shababu azwi ku izina rya abdulkadir nadire hari mu gitero c'indege cakorewe mu ntara ya middle juba leta ya somaliya yavuze ko iyicwa ryiwe ryari nk'ihwa rikuwe mu ihanga rya somaliya
washington ijwi ry'amerika mu yavugwa hanze y'umugabane wa afurika leta z'ubumwe za amerika itegekanya kurungikira ikirere imfashanyo nshasha igizwe n'ibikoresho bya gisirikare bifise agaciro k'imiliyoni amajana atandatu na mirongo ibiri na zitanu z'amadolari iyi mfashanyo itegekanijwe gutangazwa kuri uyu munsi wa kabiri izo bibaye imfashanyo ya mbere amerika irungikiye ikirere kuva uburusiya butangaje ko bwiyometse ko intara zine za Ukraine iyi mfashanyo nshasha itangajwe iciye ishikana ku miliyaridi zirenga cumi na zitandatu n'ibice umunani z'amadolari Amerika imaze gufashisha Ukraine mu vya gisirikare kuva Uburusiya butera mu kwezi kwa kabiri itariki ya mirongo ibiri na kane muri Amerika kandi Donald Trump yahoze ari perezida w'iki gihugu yari yitwariye televiziyo nyamerika CNN ayagiriza kumucafuza no kumurementaniriza mu makuru ishikiriza kuri we asaba ko ihanwa mu kumushumbusha n'imiliyoni amajana ane na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari avuga ko CNN ibikora kuko ifise ubwoba ko azosubira kwitoza mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane trump yaragiranye imigenderanire mibi n'ibimenyeshamakuru cyane cyane cnn na new york times mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe yakunze kubyita ibimenyeshamakuru bishikiriza amakuru atariyo y'ibinyoma icyo yakunze kwita fake news mu rurimi rw'icyongereza
urakoze aloyize bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadu hacuveho akadomo koma nawe ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amagambo yanditswe n'umuhungu wa perezida museveni ku rubuga rwe rwa twitter akomeje gukurura impaka mu karere lieutenant general muhozi ken rugaba akaba n'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za uganda yanditse kuri uyu wa mbere ko perezida uhuru kenyatta yagombye kuba yariyamamarije kongera ku nshuro ya gatatu kuyobora kenya general muhoji yananditse kandi ko we n'ingabo ze bashobora gufata nairobi umurwa mukuru wa Kenya mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa ku murongo wa telefoni Kampala ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi Ignatius Bahizi wirweho mwiriwe neza bwana Venuste none abanyakenya n'abagande bombi bakiriye bate ubutumwa bwa General Muhozi mu by'ukuri venusi dukurikiza imbuga nkoranyambaga zose usanga ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa burimo guhererekanywa hagati y'abagande n'abanyakenya ariko cyane cyane abenshi banenga ibyo umuhungu wa perezida museveni na general ken rugaba muhozi yavuze ndetse bamwe ku ruhande rwa uganda bakaba bavuga ko kandi bari basanzwe bavuga ko uyu muhungu ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe kitazwi cyangwa akaba kenshi akunda kwandika ibintu hari yanyweye nk'inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge na nibyo ayo magambo mvuze niko bari kuyahererekanya ku rubuga koranyambaga naho muri kenya bakavuga ko uwo muhungu atazi aho agarukira kuko yibwira ko uganda ishobora kuba nka kenya ndetse hari n'umudepite muri kenya wanditse ku rubuga nkoranyambaga avuga ko yibwira ko minisiteri y'ububanyi n'amahanga bwa kenya kenya igiye guhamagaza ambasaderi wa uganda muri muri kenya kugira ngo asobanure ayo magambo y'umuhungu wa perezida arimo kuvuga yo gufata nairobi ndetse n'amagambo asa nk'asuzuguza igihugu cy'ingenzi cya uganda si ubwa mbere umuhungu wa perezida wa uganda yandika ubutumwa butavugaho rumwe ku rubuga rwe rwa twitter si umuntu usanzwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za uganda leta ya uganda yo ivuga iki ku byo yandika nibyo koko nk'uko bivuze akunze kwandika amagambo atavugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse bwa mbere yanditse ku mpagarara cyangwa ku mahoro make ari mu gihugu cya etiyopiya amagambo ashigikira abarwanya ubutegetsi bwa etiyopiya aragaruka yandika andi magambo avuga kuri kongo nyine ku ntambara ziri muri kongo ashyigikira inyeshyamba z'icyo gihugu mbese bituma ethiopia igira ikibazo ndetse um, abadiplomate bo muri uganda baja ethiopia gusobanura ko iby'umuhungu wa perezida avuga ari ibintu bye ku giti cye ariko na congo mu byo mu byo bivugwa ko yagize ikibazo na uganda muri aka- muri aka kavuyo kariho kandi uganda yari imereze igeze ku rwego rwiza na congo bari no- bafite n'ibikorwa remezo barimo gufatanya ngo ibyo bisa nk'ibyadindijwe kubera amagambo y'umukuru y'umuhungu w'umukuru w'igihugu ubwo rero ku ruhande rwa uganda nta gisubizo nyacyo ki- ki- gisu- ki- ki- uretse kuvuga ko pre- umuhungu wa perezida ari we ubivuga ku giti cye ndetse n'igisirikare cyaje kwitandukanya n'amagambo ye cyane cyane ku bya ethiopia umuvugizi w'igisirikare brigadier general felix kuraje avuga ko ibyo yari amagambo y'umuhungu wa perezida museveni atari ama- atari amagambo y'igisirikare kuko igisirikare gifite ukuntu eh, gikishaho ubutumwa bwacu ubwo rero ibyo byose akaba ari byo bituma abantu bakeka ko uyu muhungu afite ikibazo kuko adashobora kwandika ibintu nk'ibyo nk'umugaba w'ingabo za uganda zirwana ku butaka ah, ah, ntamenye ko amagambo ye ashobora guteza ikibazo hagati ya uganda n'ibihugu abavugaho iginashushi bahizi mu myaka ine perezida museveni wa uganda azaba amaze imyaka mirongo ine ku butegetsi umuhungu we aravuga ko uhuru kenyatta wahoze ayobora kenya yagombye kuba yarongeye kwiyamamaza nk'umusirikare n'umwana wa perezida ibi avuga bifatwa bite bishatse kuvuga iki nk'uko abanyakenya bahoze bamusubiza ku rubuga nkoranyambaga bavugaga ko uganda ari igihugu kidakurikiza itegeko nshinga uko ba- akaba rero bamubwira ko yu- ah, uhuru kenyatta we kubera kenya yubaka- yubahiriza yubahiriza amategeko ariyo mpamvu atongeye kwiyamamaza inshuro ya gatatu kuko amategeko ya yu- ya kenya atabyemera ariko no muri uganda nakwibutsa ko twari dufite amategeko nangwa se mu ntegeko nshinga bibuza umuperezida kwiyamamaza inshuro zirenga kuri ebyiri ariko hakaba harabayeho politiki itoroshye yo kugira ngo perezida uriho ubu ngubu perezida museveni anari we se wa muhozi kinerugaba ahindure itegeko nshinga ku buryo ubu muri uganda umuntu ashobora kwiyamamaza igihe cyose kugira- aki- aki- akiri muzima ubwo rero abanya- abanyakenya akaba bavuga ngo uyu muhungu wa perezida museveni benza yibwira ngo kenya ishobora guhindura igakora nk'ibyo uganda ikora ariko nanone muri uganda abantu benshi bareba nk'ibanga rizwi ko ah, uyu muhungu wa perezida museveni arimo gutozwa cyangwa se gutegurwa kuzasimbura se kuko urebye ibyo akora mu gihugu kwi- a- a- a- bisa nk'ikwiyamamaza eh, ise akamutuma mu bikorwa bi- bi- bya diplomasi byakaba bikorwa n'abashinzwe diplomasi mu gihugu nko muri muri Egypte muri mu Rwanda muri Kenya ukabona ahura n'abakuru b'ibihugu n'abashoramari basa nk'aho kumutoza kugira ngo azamukuru w'igihugu ariko kandi nanone ah, urebye amagambo avuga ntabwo ari amagambo akwiye kuvugwa n'umusirikare ukurikije amategeko y'igisirikare hano muri uganda umusirikare ntabwo yemerewe gutanga statement cyangwa kuvuga amagambo ya politike iyo abikoze bahita bamufunga byabaye kuri be kiza besige biba kuri tumukunde abo bose ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kubona umuhungu wa perezida we abivuga ntagire icyo akorwa bisa nk'aho we atagengwa adafatwa n'amategeko iginashushi bahiji umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana venuste umunsi mwiza namwe ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
ambasade y'uburundi muri uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'uburundi ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru
izo ni ingoma zariko zicurarangwa n'abarundi i kigali mu gihugu c'ubuganda ariko hoho ibintu bishobora guhinduka ubuserukizi bw'uburundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira i kampala mu itangazo ambasade y'uburundi mu gihugu c'ubuganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikorwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma muri ico gihugu umufasoni epifani kabushemeye nta mwana aserukira uburundi mu buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe yateye akamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi naho biri uko bene iyo migwi ikorera mu buganda cane cane i kampala bavyamirira kure uwu ni umwe mu batwara iyo migwi umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye ukwegeranya urwaruka rwari rwataye umutwe rwaciye mu ihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashure rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene ntitwigeze tuja kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero eh, imigenderanire yacu na ambasade ubu aho itanguye kuva sinumva ryari notangura kwiyumvira kuja muri ambasade ni ukuvuga ngo noba nta- ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko si sinibaza yuko n'igihe twazironka baba baragizemo uruhara mu ikambi y'impunzi ya nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyene iriyo ntirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze ubu ni umwe mu batwara iyo migwi impunzi za hano zigengwa n'ama- n'amategeko y'ikambi ntizisunga amategeko y'igihugu cy'u burundi ngaha zisunga amategeko ya uganda hanyuma unhcr igaca ikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi ngaha mu ikambi zirahari ivyo kuvuga ngo impunzi ibikorwa vyazo zi- butu- bitunganywa na ambasade y'u burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya uganda ariyo itanze ayo mategeko ubuserukizi bw'impunzi kampala bwibaza ahubwo kuwuserukira uburundi yoba yihenze abo atumira kuko ku bwiwe impunzi na ambasade ataho bihuriye damien nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika impunzi naho uba wayirukanye mu gihugu cayo uburundi bwobwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'uburundi ni nk'uko wombwira ngo ntuzosube kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibaza ko atamvo n'imwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose nimuzizane ntibazi iyo twazikuye umengo nizo twahawe na ntuzi na leta y'uburundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu tube turikora ku buryo buke dufise tukazirondera izo ngoma kugira ngo tugume turiko turiyibutsa eh, iragi rya ba sokuru ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no ku buserukizi bw'ico gihugu mu Buganda ni igiteramo ciswe Nyegenyege Festival cabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icenda muri ico giteramo ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri ico gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro uburundi budashima ubushikiranganji bw'imico kama mu burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubw'uburundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza ku nyifato ibereye ihagateka ingoma nk'umunyakaranga ndanegura cyane cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'ujya mugwi wagiye muri nyegenyege bakoze ibidakorwa uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire baze baribuka yuko iyo ngoma eh, ico isigura n'abategerezwa kugira ku, kuyivuza baribo n'ingene bategereza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahirijwe aho turiko turazivuza hose uwo aba yarikoze turamwicarika turaheza tukamu- tukamuhanura kugira ngo ivyo bintu ntazo bisubire
ahahungiye abarundi hose haba mu karere ka afurika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umurisho w'ingoma ntiwigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'uburundi ziranditswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishirahamwe mpuzamakungu rikingira umuco n'akaranga unesco kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi ligue iteka rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu igihumbi na magana ane na mirongo irindwi bishwe mu burundi hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ukwezi kwa munani uyu mwaka abagera ku ijana na mirongo ine na batandatu ryemeza ko bishwe n'abakorera inzego za leta Nairobi Eloje Burikaneza icyo cegeranyo cyakozwe mu kiringo kiri hagati y'itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'iya mirongo itatu na rimwe ukwa munani uyu mwaka ni ikiringo gihurirana n'imyaka ibiri n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ari ku butegetsi ishyirahamwe ry'igiteka ryemanga ko ata kintu na kimwe cyahindutse mu bijanye n'agateka ka zina muntu muri iyi myaka ibiri iheze ugereranije n'imyaka itanu ya nyuma y'ikiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza cyavuzwemo cane ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu ijwi rya amerika rimaze kubona ico cegeranyo ryakuye anshar niko yagize umukuru wa ligi iteka maze ridondagurira uko ibitigiri vy'abishirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mico itandukanye ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye gutoza ku bantu igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi bishwe muri abo amajana atandatu na cumi n'icyenda bagiye batonga ibiziga hirya no hino hakaba na mirongo ibiri na bane rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi ijana na cumi n'umunani banyurujwe amazima yongo abashika ijana na mirongo ine na batandatu bishwe n'abakorera leta n'abandi amajana icyenda mirongo itanu na batandatu bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana abafasoni nabo nyine ntibasigaye inyuma be n'abigeme kuko amajana abiri na mirongo itanu na batanu barafashe ku nguvu bimwe twita ibya furambi ariko umukuru w'ishyirahamwe foricon f rimwe mu yakorera mu ntara zose z'uburundi cumi n'umunani kandi riri mu gisata co guharanira agateka ka zina muntu avuga ko ivyo bitigiri atari vyo jehan hakizimana ukuri kabidusiguri ni icegeranyo gihengamye ni icegeranyo bishoboka ko eh, bitiranije ibyaha bihonya agateka ka zina muntu n'ibindi vya ibyaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigiri berekana vy'abapfuye aho bavuga igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi kuvuga ko abantu bose bishwe bishwe na leta canke n'inzego za leta ivyo nk'abari ku rubuga nk'abakurikirana ibibazo vy'agatakazi na muntu ivyo biharuro si vyo niko yagize arongoye yari igiteka we arafise n'ibindi bimenyetso ku bwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivubwa ubwo nyene ata amatohoza abanje gukorwa umukuru wa Foricon F yibaza ko abahamakuru y'igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba abaha amakuru y'igiteka bashobora kuba bayihenda bakayiha amakuru atari iyo nyamba batabikora nkana kuko turavye ibitari bike vyakozwe kugira agateka kazina muntu gatsimbatazwe ntawuvuga ko vy'ukuri agateka kazina muntu katariko karatsimbatazwa ntawuvuga ko ibihugu vyose vyohariza agateka kazina muntu ijana kw'ijana nico gituma amashamwe eh, aharanira agateka kazina muntu natwe turimwo tubandanya tugaharanira kandi tubandanya dusaba ko agateka kazina muntu muntu kotsimbatazwa mugabo amatohoza ajanye n'ibibazo vy'agatakazi na muntu arafise ingene akogwa hariho gushika habera icaha caho wumvise amakuru wewe nyene ukahishikira ukaraba wakoreye ivyo bintu twitegereje icegeranyo ni icegeranyo kibabaje cane eh, kibabaje ibituvuga nk'abahinga mu bijanye n'agatakazi na muntu kuko dusanzwe turi abahinga muri ico gisata c'agatakazi na muntu biraboneka ko iki cegeranyo by'ukuri ari icegeranyo gihengamye abashaka niko yagize wari igiteka bavuga ahubwo ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kubera ata mwidegenzo bafise mu gihugu aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha n'uko ubu abantu bayikorera bakora binyegeje twabajije niko yagize niba ahora yereka leta ivyegeranya asohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko batakajambo yumva ko abambere babironka nabo muri leta turayibaha kugira ngo bahindure ingendo mugabo ikibonekeza ni uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa buraya bwavuze ko hataragera ko buha imfashanyo leta y'uburundi n'aho bwayikuyeko ibihano kubera hakiri ivyo ibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata c'agateka ka zina muntu claude bocu aserukira uwo muryango mu burundi yabivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura albert shingiro yemeje ko burundi n'aho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu vya demokarasi mu bijanye n'agateka ka zina muntu murazi yuko uburundi turacyari cyo nokwita muri demokarasi in demokarasi jeune ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka ka zina muntu mugabo nk'uko mubizi ubu turiko turagerageza dukora kugira ngo ibijanye n'agateka ka zina muntu bitere imbere mugabo nk'uko mubizi nico nokwita mu gifaransa ni, ni processus biza buke buke buke buke nabo bamaze imyaka amajana abiri babikorerako natwe tuzotinda tubishikira kuva habaye injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu bibiri na cumi na gatanu amaradiyo atari make y'agaturirwa amesha amakuru n'abahamya hagati y'akazi na muntu bo mu mashirahamwe amwamwe bagahunga igihugu ivyegeranyo bisohorwa mu gisata c'agati y'akazi na muntu mu burundi ntibiburizwa ko n'amashirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere ari ibikoresho by'abansi b'igihugu kandi barajwe ishinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronswa imfashanyo eroje buri kaneza ijwi rya amerika
washington ijwi rya amerika muri burkina faso abasirikare bahiritse ubutegetsi kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi umunani iyi kudeta ishobora gutinza amatora na demokarasi ndetse no gutuma ubwicanyi n'umutekano muke biterwa n'intagondwa z'abayisilamu byiyongera mugenzi wacu fidele niyo ngabo arabivuganaho na professeur jean marie ntahimpera wigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa universite catholique de l'afrique de l'ouest professeur ntahimera akurikiranira hafi politiki yo mu karere ka afurika y'uburengerazuba ari i bamako umurwa mukuru wa mali iyi kudeta iyi bya kabiri joni bagaragaza ko bwa mbere yerekana instability byerekana yuko muri kano karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumera neza bigera bimera nabi kubera akenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita abaisilamiste aribo bariko barwanya intwaro cyane ngaha mu bihugu vya burkina faso mali niger n'ibindi bihugu vyo ngaha ariko nko muri burkina icahabaye ni uko kuva ujyamo perezida mushasha haje nta gahengwe bigeze baronka ahubwo uburere bwinshi tuvuga ko bwari bukirimo amahoro hari n'uburere bwafashwe n'abo bayisilamiste hari amabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine baja mu ngorane zisanzwe zisumba izo bari basanzwe zirimo bisigura yuko ubutegetsi kuva icyo gihe cya kudeta yiba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mu bijyanye n'umutekano ariko naho abo baba bakuye abandi abo basirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nk'uko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo none ikintu gishasha babazanye ni ikihe tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri burkina faso muribaza ko ari iki kintu bazohindura ku vyerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu canke barafise izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari izo kurwanya abo bayisilamu ku bwanyu mubibona gute muri kino gihe ntibiboneka neza ntibiboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa ibrahimu traore afite ipeti rya kapitene ni umuntu adasanzwe azwi ndumva ni umuntu kandi asanzwe ari mutoya mu gisirikare ari ibintu bitangaje cyane igisirikare kirimo ibicoshoro by'abakoroneli n'abajenerali biragoye kumva nyine ko uwo bashinzwe gushyira imbere ari umukapitene ariko icyo nibaza ni uko ibyo ari byo byose yaba yahora ari perezida yitwa damiba yaba ibrahimu traore bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe iki cyo byerekana cyane ni uko hari kutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye sitrategi bukoresha kugira ngo bakore ibyo bemerera abanyagihugu ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbe n'ibindi bibazo byinshi kubera ko ibyo bibazo byonyine bihari tuvuga yuko uwo mushaka azoshobora kubitorera inyishu kurusha ko ibyo bakuye azobishobora muri kino gihe biragoye kuvuga nibaza ko ni ibintu byo kurindira umuntu akaraba ariko icyiza tuvuga ko abanyagihugu bamushyigikiye ibyo nibaza aricyo cyiza gishasha tuvuga ko twari gishasha mugabo baramushyigikiye kuba bage mu mabarabara nibaza ko perezida ujya yahahora itabashimisha nibaza yuko umuntu ashyigikiwe n'abanyagihugu nibaza yuko ko bizomworohera nimba afise ubushobozi bwo gusubiza mu ngiro ibintu nibaza ko bishoboka muri make mu kurangiza hari n'ababona uko hariho inyungu zo hanze z'ibihugu bimwe bisanzwe bifise igihagararo muri ako karere nk'ubufaransa hakaba n'uburusiya buriko butera burondera kugira igihagararo muri afurika muri rusange na afurika y'uburengero ku vyerekeye abavuga izo nyungu zo hanze ziriko zikinira ku rubuga rwa politiki muri ako karere mubibona gute na cane cane muri burkina faso muri make icyo twabonye ni uko muri iyo abantu basohoka bagashigikira ubutegetsi ni uko harimo abantu bari bafite amadarapo y'uburusiya ibyo bisa cyane cyane byabaye muri mali kubera muri mali intwaro z'ubu zicana zacanyemo ubufaransa bwari busanzwe ubu aribwo igihugu cyiza ko gifite ijambo cyane ngaha mugabo birerekana yuko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri kano karere cyane cyane n'abanyagihugu badashima ukuntu ubufaransa buba bwarabyifashemo mu byo bakora ngaha bamushigikira ubutegetsi cyangwa mu kutabushyigikira tuvuga yuko ari uburusiya buba bubifisemo ukuboko kwatumye bukura umuperezida kugira bushyireho umuntu wabo byose ndabyibaza nibaza yuko ingorane ari ingorane iri hagati cyane muri burkina mugabo ko batabyumvikana ko neza aho boshyira ingufu kugira ngo basubize ikintu mu buryo ibihugu bikomeye byari bisanzwe birwaniraho muri bino bihugu mugabo sinibaza yuko uburusiya burusha ingufu ubufaransa muri kano karere sinibaza yuko bwari uburusiya bwatumye ijya kudetiba murakoze ndabashimiye murakoze nawe ahantu dusoreje aya makuru hamwe na mukoberi ya baro wamfashije kwabagezaho mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'ishi dukomeye ikomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amata y'umuzungu uyanywa akiri inshyushyu warindira ukavura akameneka mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana